iyi mwumvane radiyo ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mudukurikira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda turi ku mirongo migufi shoti wevuze mu burundi no ku rubuga rwa interinete kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo com nshuti mwese turi kumwe mwiriwe neza ni eugenia mukankusi basuhuza kandi mbaha ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba hano muri studio ya gatanu kandi i washington dc ndi kumwe na mugenzi wanjye frederic nkunikije muriwe neza nshuti mwese mu duteze amatwi uburundi bubanye bute n'ibihugu bituranye n'amashyirahamwe mpuzamakungu muri iki gihe uburundi bwafashe politike yo la souverenete ibihugu byinshi byafashe iyo politike ya souverenete rero hari abadekonsekansi icyo gihe rero igihugu kiraza kikavyemera mbona reko uburundi bwaravyemeye nibijya ubona muri za cuba babikuye kuco bigishijwe kubera kudeta uwo ni padiri desire yamuremye umusesenguzi mu bya politiki usanga abayobozi b'u burundi bashyira mu ngiro politiki biyemeje igamije ubwigenge bashaka
ikibombe caturikijwe i mogadisho ku murwa mukuru w'igihugu ca somaliya cahitanye ubuzima bw'abantu batanu imyiyerekano yo kugarariza akazi y'abakozi bo ku kibanza c'indege c'i nairobi muri kenya yatanguye ku munsi wa gatatu yabandanije muri nigeria umugambwe utavuga rumwe na leta wahawe uburenganzira bwo gutohoza ibijanye n'amajwi y'amatora y'umukuru w'igihugu perezida wa algeria abdelaziz bouteflika arahanzwe n'imyiyerekano isaba ku butegetsi bwiwe burangira izo nkuru rero zivugwa hirya no hino ku isi turaza kuzibagezaho ku buryo burambuye mu kanya hamwe n'amakuru yo mu karere mugume hafi ya radiyo yanyu duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi murayagezwaho na mugenzi wanjye frederic nkundikije egome eugenie dutangure mu gihugu ca somaliya aho abantu batanu bishwe abandi barenga icenda bagakomereka uyu munsi kuwa kane nyuma yaho ikibombe giturikiye iruhande y'uburiro buri hafi ingoro ya perezida ku murwa mukuru mogadisho mu baguye hamwe n'abakomerekeye muri ico gitero harimwo abajejwe umutekano hamwe na nyene ubwo buriro bwabereye ko ico gitero nyene ubwo buriro yabwiye ijwi ry'amerika ico kibombe caturikiye mu modoka yari ihagaritswe kw'ibarabara ubwo buriro ni uburiro bugenderwa cyane n'abasirikare ba leta basanzwe bakorera ku kirindiro c'ingoro y'umukuru w'igihugu iri ku gice c'ikirometero cahabereye ico gitero umurwi w'intagondwa al shabab watangaje ko ariwe wakoze ico gitero uyu murwi watangaje kandi ko wishe abasirikare ba leta batandatu ico gitero gikozwe haheze indwi imwe ibindi bombe bibiri vyishe abantu bashika mirongo itatu hamwe n'abandi ijana na mirongo ine bakomeretse mu gihugu ca kenya naho ingingo yo kugarariza akazi yafashwe n'abakozi bakora ku kibanza c'indege gikuru uyu munsi kuwa kane yabandanije ku munsi uya kabiri yamara ikompanyi y'indege ikomeye y'igihugu ca kenya yatangaje ko ibikorwa vyayo vyasubiye kurangurwa nk'uko bisanzwe abakiri bato bari mu bikorwa basabwa n'igihugu hamwe n'abasirikare nibo bariko bararangura imirimo yo gusuzuma umutekano no kuraba uruja n'uruza rw'abantu inyuma yaho abakozi bakora ku kibanza c'indege batanguriye kugira imyiyerekano hamwe no kugarariza akazi ejo ku munsi wa gatatu ingingo yafashwe n'abo bakozi yaratumye imirimo yo ku kibanza c'indege ci nairobi jomo kenyatta international airport ihagarara ejo ku munsi wa gatatu ikompanyi y'indege kenya airways yaratangaje kuruja n'uruza rw'indege zayo rwabandanije nk'uko bisanzwe umushikiranganji w'igihugu ca kenya ajejwe gutwara abantu n'ibintu james makaria yavuze ko kugarariza akazi ari icaha co guhemukira igihugu bamwe mu bantu batunganije iyo myiyerekano yo kugarariza akazi baramaze gutabwa mu mvuto muri ko murabandanya kumviriza iradiyo hijwi rya amerika mu gihugu ca nigeria sentare uyu munsi ku wa gatatu yahaye umurwi w'igihugu ujejwe amatora itegeko ryo guha uburenganzira umugambwe utavuga rumwe na leta bwo gusuzuma ibikoresho n'inzandiko bijanye n'ayo matora yabaye mu kwezi guheze amatora yatsinzwe na perezida muhammadu buhari umugambwe utavuga rumwe na leta warashikirije ibirego bivuga ko ayo matora yabayemo ubusuma buhari afite imyaka mirongo irindwi n'itandatu muri iki gihe yaronse amajwi angana n'ibice mirongo itanu na bitandatu ku ijana mu gihe umunyamatungo yahiganwe yahoze ari vice perezida atiku abubakar wo mu mugambwe peoples democratic party yaronse amajwi angana n'ibice mirongo ine na rumwe ku ijana inyuma yaho ibyavuye mu matora bitangarijwe atiku afise imyaka mirongo irindwi n'ibiri yaciye abihakana araheza ashikiriza ibirego bivuga ko ayo matora yabayemo ubusuma kandi ko agiye kwitura ubutungane umuvugizi umugambwe uri ku butegetsi all progressive congress yariyamirije ibirego vya atiku akaba yavuze ko ayo matora yabaye ku mugaragaro kandi mu mwidegemvyo perezida wa algeria abdelaziz bouteflika uyu munsi ku wa kane yagabishije abantu ibihumbi n'ibihumbi bazindukiye mu myiyerekano yo gusaba ko ubutegetsi bwiwe bumaze imyaka mirongo ibiri burangira bouteflika yavuze ko iyo myiyerekano ishobora guhungabanya umutekano w'igihugu muri iyo myiyerekano abashingwamanza amajana n'amajana bambaye amakanzu yirabura bakoraniye ku murwa mukuru wa Alger uyu munsi ku wa kane mu myiyerekano isa n'iriko irashinga imizi kuva habaye imyiyerekano y'akataraboneka mu mwaka wa bibiri na cumi na rimwe yari yiswe Arab Spring. Bouteflika afite imyaka mirongo umunani n'ibiri muri iki gihe nta jambo arashikiriza abanyagihugu kuva afashwe n'indwara y'amaraso avura mu bwonko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu muri iki gihe ari i Geneve mu gihugu c'Ubusuwise aho ariko aravurirwa yamara mu ikete yacishije mu kinyamakuru ca leta ya algeria citwa aps yavuze ko guta umurongo w'amahoro mu kugira imyirekano itunganijwe n'imirwi yo mu gihugu canke imirwi y'abanyamahanga bishobora kuvamwo akajagari n'ubwicanyi
mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mutwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi mudukurikira ku mirongo migufi short waves kuri metero cumi n'icyenda no kuri metero makumyabiri na kabiri mushobora ariko kudusanga no ku rubuga rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo kome turakomereza ku yandi makuru avugwa hirya no hino ku isi ego bejeni ni inkuru hije kudushikira nuko ni inkuru ivuga ko paul manafort yahoze ari umutegetsi yajejwe ibikorwa byose bijanye no kwiyamamaza ko yiyamamariza amatora ya, ya perezida donald trump mu mwaka wa bibiri na cumi na gatandatu uyu munsi aritaba uh, sentare y'igihugu aho bitekanijwe ko asomerwa urubanza rw'ivyaha yagirizwa vyo kudatanga amakuru yose hamwe n'ubundi bunyonyezi bw'umutungo ingingo zihava zisungwa muri urwo rubanza zivuga ko umucamanza ashobora kumufunga mu kiringo kiri hagati y'imyaka cumi n'icenda na mirongo ibiri n'ine ku mugabo azoshikana imyaka mirongo irindwi ku igenekezo rya mbere ryo ku kwezi kwa kane umunyororo w'imyaka ingana gutyo uvuga ko azomara ubuzima bwiwe bwose mw'ibohero abashingwamanza biwe bari basavye igihano coroshe ngo kuko asanzwe akitswe n'amagara abashikizamanza bobo bavuga ko ico gihano gikwiye kandi ko akwiye no gutanga ihadabu y'amadolari y'abanyamerika ari hagati y'ibihumbi mirongo itanu n'imiliyoni mirongo ibiri na zine
radiyo ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda rero yari amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi dukomereze mu karere nk'uko nabibabwiraga mu kanya duhera mu burundi umuhuza w'abarundi havuga ko insengero zifite urugero rutagereranywa mu gutsimbataza amahoro edouard nduwimana mu nama yagiranye n'abarongoye insengero yumvikanishije ko ababazwa n'uko hari bamwe mu banyamasengero bakora nk'abanyamigambwe bamwe muri abo banyamasengero nabo bemeza ko hakiboneka bamwe muri abo bayobozi b'amasengero nyine bafite amacakubiri hafatiye ku moko no ku ntara inkuru irambuye murayigezwaho na mugenzi wacu Raymond Nzimana uri bujumbura mu burundi ahejeje kwemeza ko umuhuza w'abarundi ahabwa uburenganzira n'ibwirizwa rigenga urwo rwego rwo gukoranya imigwi y'abantu itandukanye mu ntumbero yo guhimiriza no gutsimbataza umutekano n'amahoro mu gihugu na cane cane kwirinda amatate yaduka no kuyatorera umuti bidaciye mu ngimba eduard nduwimana umuhuza w'abarundi avuga ko yatunganije inama n'indongozi z'amashengero kugira zibutse uruhara zifise mu gutsimbataza amahoro mu gihe uburundi busigaje umwaka kugira buje mu matora mu mwaka wa bibiri na mirongo ibiri mwebwe mugero cyane cyane kuremesha amahoro kuremurura imitima iremerewe kunywanisha abarundi icyo ni uruhara cyane rw'abakozi b'imana cyane cyane muri kino gihe twimirije amatora nibaje yuko ari ngombwa yuko twakora ino nama kugira ngo turabire hamwe uruhara rwanyu n'uruhara rwacu n'ibyo twokorana kugira ngo by'ukuri tube tujye mu matora y'ibihumbi na mirongo ibiri imitima itekanye kuko kahise ka vuba karatweretse yuko mu bihe by'amatora no mu bakozi b'imana hari abahungabanye mu bibiri na cumi na gatanu bamwe mu barongoye amashengero bavuga ko ibibazo biri mu madini rimwe rimwe biva ku burongozi na bamwe mu ndongozi zishira inyungu zabo imbere zikibagira ico zijejwe n'amategeko agenga amashengero musenyeri artemo nzishura arongoye urunani rw'amashengero yemera kristo mu burundi avuga ko inama n'ingingo ari wo muti urama kugira haboneka amahoro akanegura abapfa ubwoko izi ngorane dufise rero zo kudakoresha amanama mu mashengero yacu bituma n'igihugu kitagira amahoro kuko tuguma turyana bamwe ngo aba n'abatutsi ngo aba n'abahutu uyu muhutu ntiyovuga ngo uyu mututsi ntiyovuga tutarakizwa aha mu mutima no mu bwenge bwacu mu kurongera amashingiro dufise tukemera kubunga n'ibyo dufise tukemera gukurikiza rya constitution twigiriye twebwe nyine ibintu byo kuguruka tubireke ibi byo kuvuga ko ujya adakirijwe uyogenije tubivemo turabe ingene amahoro sasagara mu Burundi kiretse ibijanye n'ubwoko abandi bavuga ko n'ikumirwa canke amacakubiri y'intara ashobora gutuma umutekano utosekara mu gihugu Justemani Rambo narongoye ishengero ryo gusubiza hamwe muri Kristo afatira akarorero ku bivugwa ku ntara ya Mwaro uko bavuga intara ya Mwaro iyi ni connotation itameze neza sinzi ko hariho muri mwebwe bamaze imisi babyumva kuko nibaza ko alalonge atari uyu munsi washaka atari generasiyo y'uno munsi bishobora gutera ikibazo ko n'ibyo intara imwe bashobora kuyivuga ko nabi ikintu cyangwa iyindi bakayivuga ko ibintu bibi bimeze uku ushobora kuzanira amagenerasiyo azodukurikira yuko hariho ibintu bitazogenda neza bigatera umudugararo kuko ibitera umudugararo si ibikorwa gusa bikorwa n'amaboko amajambo n'ibiri mu bintu bigumura abantu cyane umuhuza w'abarundi kuri ibyo bibazo asaba abanyamadini n'abarongoye amashengero kwigisha no gutahuza abanyagihugu ko abantu bose bari mu bwoko bumwe nduwimana ababazwa no kubona hakibonekeza amacakubiri afatiye ku ntara no ku bwoko mu madini twese turemera imana mu gihe rero twemera imana tukemera yuko twese turi n'ubwoko bw'imana birabaza kubona mu madini n'amashengero haba amacakubiri y'amoko y'intara ugasanga mu madini n'amashengero hari abahutu hari abatutsi hari imigwi hari intara ibintu mwe ni ibyo muzi yuko biri mu bihungabanya amahoro n'umutekano mu vya mbere nta kintu ca mbere gihungabanya amahoro n'umutekano nk'amacakubiri aha ntimwompinyuza mu madi n'amashengero hariho abataratahura yuko abarundi twese turi ubwoko bw'imana nk'uko vyanditswe mu bitabo vyeranda twigisha muryo bamurigisha inama yahuje umuhuza w'abarundi n'abarongoye amashengero ikaba yari ifise intumbero y'ukurabira hamwe ingene horemeshwa amahoro umwumvikano n'ingene indongozi z'amashengero zofasha mu guhimiriza abanyagihugu kwijukira ibikorwa vy'iterambere inama iri mu rukurikirane rw'izindi nama zitunganywa n'umuhuza w'abarundi ku migwi itandukanye aha tukavuga nk'abarongoye imigambwe hamwe n'abarongoye amashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politiki ibujumbura remunzimana ijwi rya amerika Remonzimana urakoze tuve mu Burundi tujye mu Rwanda ariko tubibutsa ko ejo tariki ya munani ukwezi kwa gatatu hari itariki ngarukamwaka yahariwe abari n'abategarugori mu biganiro rero byakozwe n'ikigo cy'ubushakashatsi n'ubusabane bigamije amahoro mu Rwanda bitegura uwo munsi mpuzamahanga wahariwe umugore hagamijwe ko mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba imirimo ihemberwa menshi yiharirwa yiharirwa n'abagabo ku ruhande rw'u rwanda abagore baremeza ko imirimo bakora idahabwa agaciro mugenzi wacu asumuta akaboye aduhe inkuru irambuye nubwo leta y'u rwanda yashyizeho uburyo bugaragara bwo kuzamura umugore akareshya na musaza we haracyagaragara icyuho kinini ku mirimo abo bombi bakora mu kiganiro cyakoreshejwe n'ikigo cy'ubushakashatsi n'ubusabane bigamije amahoro irdp kuri uyu wa kane abakitabiriye bagaragaje ko muri aka karere ka afurika y'iburasirazuba u rwanda rurimo hakigaragara ko imirimo ihemba menshi yiharirwa n'abagabo ku kigero kiri hejuru bwana dusabe shadaraki uyobora ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku iterambere ry'umwari n'umutegarugori mu rwanda yavuze ko muri aka karere abagore bakora imirimo ihembwa make kuko batabashije kwiga ari benshi Uh, ku isoko ry'umurimo cyane cyane abagore tubasanga muri informal sector ya mirimo bavuga ubucuruzi buciriritse n'abarimo bakora usanga bakora ya mirimo tuvuga ko ni imirimo itabazanira inyungu nyinshi ugereranyije n'iy'abagabo uh, usanga uh, abagore n'abakora abenshi biganje muri bya bindi bijyanye no kwakira abantu imibereho myiza ariko wagera tuvuge nko gukora mu nganda gukora mu ikoranabuhanga ugasanga abagore n'abakobwa barimo n'imbarwa bituruka hahandi mu burezi mu burezi rero kuva hasi na bake bashobora kwiga bakagera kuri kaminuza ibyo biga nyine ntabwo bibemerera kujya muri za segiteri zituma bagira uruhare bakagombye kugira mu bukungu ikibazo gikomeye cyane kigaragara ku bagore bo mu cyaro usanga n'imirimo bakora idahabwa agaciro madame jidi ya mukaruranga uyobora umuryango w'abagore bo mu cyaro rezo de femme asobanura ko n'abagore ubwabo bagihura no kwitinya bakumva ko hari imirimo bakora n'indi iharirwa abagabo njya nibaza ku bwanjye ku giti cyanjye naravuga nti ntashobora kuba wenda gavana se ntashobora kuba meya kandi narizi ariko wa mugani nkumva ni abaferi sosiyali urumva ni ikintu rero mu by'ukuri kiri tugomba natwe gushyiraho imbaraga nk'abadamu natwe bize natwe tukareba koko tukumva ko ibintu natwe tubishoboye tukaba twabijyamo n'umugore wo mu cyaro mu by'ukuri we noneho biba biri hasi cyane ariko nanone ugasanga umugore wo mu cyaro aracyafashwe na ya mirimo mu bimufata umwanya harimo kuvoma amazi mu bimufata umwanya harimo ibyo byo gutashya inkwi harimo biriya navugaga byo kureba abana uru rugendo rugaragara nk'urukiri kure ku bagore bo mu rwanda ndetse nabo muri afurika y'iburasirazuba muri rusange rugera ku bagore bo mu miryango y'abasigajwe inyuma n'amateka bikarushaho kuba ingorabahizi ivona musabyimana uhagarariye ishyirahamwe ry'ababumbyi bo mu rwanda koporwa yemeza ko kugeza ubu abagore bo mu muryango wabo bagihura n'ikandamizwa cyane bakorerwa n'abo bashakanye kominote yacu ikora ububumbyi n'ubundi rero imirimo myinshi cyane hejuru ya mirongo inani ku ijana ikorwa n'abadamu umudamu niwe ujya gushaka ibumba akaza agashaka isibo ibumba akarikata akicara akaribumba agaharura inkono akazanika akazitwika akajya kuzicuruza kandi ababikora n'impeka y'umwana cyangwa se anatwite cyangwa se atanariye ugasanga umuntu aheruka kurya mu minsi ibiri ariko niwe ujya kuzana ibumba niwe ukora akazi kose gusanga rero kenshi na kenshi umugabo we yinjira hahandi ifaranga ryabonetse bavuye barangije gucuruza amwaka ayo kujya kunywa icupa uyu muyobozi avuga ko abagore bo mu muryango ayobora bakoporwa bo batirirwa bashakisha iyo mirimo ihemba menshi kuko nta n'amashuri bigeze bagira turebeye ku bakuze hejuru ya mirongo cyenda na gatanu ku ijana ntabwo bazi gusoma no kwandika ubu kugeza none ahangaha dufite abana barangije kwiga batari benshi cyane twaba turimo tubara mirongo itandatu na bane bazi mirongo itandatu na bane mu gihugu hose abonzi bakora bakora akazi gahemberwa wenda bakora nko muri leta abonzi ni babiri amategeko y'u rwanda mu nyandiko biba birimo ko u rwanda rutagira ivangura hatarimo kunena ariko muri mu bikorwa n'abaturage ikintu cyo kunena barakigira tuvuge ndafate nko ku rugero rwa hafi hari igihe twigeze kugira akazi turagapabishinga tugashyira ku isoko ariko bamwe mu baje gukora ibizamini mwahamagaraga mwagiye gukora ibizamini tunafashe n'iyo twakoze inama twatanga amatike ugasanga barimo kuvuga ngo murajya gufata amatwi aryari u rwanda ruza mu bihugu bya mbere ku isi bijambo umugore inteko ishinga amategeko y'u rwanda igizwe n'abagore mirongo itandatu n'umwe ku ijana ariko mu yindi mirimo haracyagaragara umubare muto w'abagore bari mu mirimo ihembwa amafaranga menshi ugereranije n'abagabo umunsi mpuzamahanga w'umugore mu rwanda uzizihizwa kuri uyu wa gatanu insanganyamatsiko ikaba igira iti dufatane urunana twubaka umuryango utekanye asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
inshuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radiyo ijwi ry'amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa moya n'igice za mu gitondo kuri kiloheti ibihumbi birindwi magana atatu na mirongo itanu kiloheti ibihumbi icyenda magana inani na cumi na gatanu no kuri kiloheti ibihumbi cumi na kimwe magana cyenda na gatanu kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa kumi n'ebyiri n'igice zo ku mugoroba kuri kiloheti ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu mirongo itatu kiloheti ibihumbi cumi na bitanu magana ane na mirongo itandatu no kuri kiloheti ibihumbi cumi na birindwi magana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tusubiye gato mu rwanda ishami rya oni ryita ku mpunzi hcr ryakuriye inkoni ku gishyitsi impunzi z'abarundi ziba mu mujyi ko nta buryo buhari bwo kurihira amashuri abana b'impunzi batari mu nkambi z'impunzi ni nyuma y'inama yahuje abaserukira hcr hamwe n'impunzi ziba i kigali mu rwanda kuri iki kibazo cy'uburundi hese uburundi bubanye bute n'ibihugu bituranyi n'amashyirahamwe mpuzamakungu muri iki gihe umusesenguzi mu bya politiki padiri desire yamuremye asanga abayobozi b'uburundi bashyira mu ngiro politiki biyemeje igamije ubwigenge bashaka mu kiganiro n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika eroge birikaneza uri nayirobi muri kenya padiri yamuremye asigura zimwe mu mvo zatumye ingorane za politiki uburundi burimo muri iki gihe uh, n'ingaruka zazo nibaza ko hari ibintu bibiri dukeneye kwirinda mu burundi ni kwizera cyane amahanga no kwizera cyane ku burorero uburundi si u rwanda uburundi si tanzania uburundi si repubulika demokaratike yo muri kongo uburundi si burkina faso uburundi n'uburundi n'akahise kabwo kandi utegerezwa gutahura naho tutokatahura tuza gutahura ko ariko gaheza kakaduha inzira n'ingendo yo mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu yo mu bibiri na mirongo ibiri n'ibindi n'ibindi tukirahurira ku bijyanye n'injyane hari abavuga bati ijambo injyane crise mu gifaransa ntiryari rikwiye kuba rikikoreshwa muri uwo mwaka wa bibiri na cumi n'icenda izo njyane ubona zikihari canke zaraheze indiyane za politike mu Burundi ntazikihari ibintu mparaye numva bavuga ngo urumva bitagenze gutya hazoba intambara ndavyo Burundi ngene bumeze nkaraba niyo buvuye niyo buja n'abarundi bake biteguriye kugwana intambara kuko iyo ntambara ntigira ikivuyeko n'iyi imigwi ivugwa ngo uri muri kongo ngo uri muri side kivu n'ahandi uvuga uti ivyo bintu ntawe bishobora gushikana abantu ndavyo bihe turimwo aba n'abandi barashobora kubesha waruka urucanke ruriya wanashaka bamwe bamwe bagashaka kuzana indyane zoba zihagaze ku moko mugabo mbona atawe zifatiye jewe nibaza yuko urwaruka rwoba ruri muri ivyo vyiyumviro vyo kugwana bariko bararuhenda kuko burya nta muntu agwana kubera habaye ingorane za politiki kenshi banakunda kugwana kuko habaye akarenganya kanaka naka naka kubuya nivyo umuntu ashaka kuvuga ngo urumva abantu biga nabi mugabo biraba bose ekole fondamentale iri muri komine kanaka bose bayiga bose za ngorane ziri muri kaminuza bose binjirayo bose abahutu n'abatutsi ni ukuvuga ko ubu abarundi bahuriye ku ngorane zimwe zijanye n'ubukene uravye neza ingene imyerekano yabaye muri za burkina faso n'ahandi n'abantu bavyuka ntawe uhamagara uwundi mu burundi rero harabaye tuno kwita sensibilisation kubwira abantu hanyuma haca haba ingorane ikomeye ni ibibanza wabona biriko biraberamwo iyo myerekano byaca bivyura ibintu vyakahise nta murundi wobesha umubwiye ko abantu bagiriye imyerekano ku musaga ukababwira ko yaciye iva ku musaga ikaja mu ijenda ukababwira ko yababwiye ko yavuye mu ijenda ikaja muri komine mugamba ikava muri komine migambo ikava muri komine mukiko igaca ibandanya igasimba bujumbura rirari igaciba imatongo muri komine kayanza ikaba iri no mu ngagara ico gihe eh, haciye hazamwo akandi kantu kerekana yuko kutari ugushaka kw'abenegihugu benshi ubu dutinze twagushaka ko abanyagihugu benshi ushatse gusigura iki kw'iyo myerekano yagiye ahantu hari abatutsi nashatse gusigura ko ubiravye utiriwe urabidi niko vyagenze ico rero caciye kizana irindi shusho nkumbure hariho n'uwashaka kugenda yacavuga ati eh yo kumbe ni kurya yari nko mu Kamenge cyangwa muri za Kinama hariho harigeze gutangira ababo kwa bavuga abanywanyi bo kwa Gwasa ugiye kubiraba inyuma y'iminsi itatu ine itanu abanyabuhunga ntibasuye kumanuka ugaca unabibona no mu nyuma wasaja mu nzego ibyo byose ukibona ko ha- cyari ikintu kirimwo akajagari katari gake muri iby'imigenderanire y'uburundi n'akarere n'amakungu bamwe bavuga ati uburundi bwihagazeko ab- kandi bur- burashitsa abandi nabo bati buriko bwiyugarirako we ngaho hasigura gute jembo na uburundi buriko bukora politike bwafashe uburundi bwafashe politike yo la souveraineté ibihugu byinshi byafashe iyo politike ya souveraineté rero haraba de conséquences ico gihe rero igihugu kihaza kikavyemera mbona reko uburundi bwaravyemeye nibiryo ubona muri za cuba babikuye kuco bigishijwe kubera kudeta kandi uburundi ntiburizore burafise ababushigikiye kuko nta resolution n'imwe muri abo nirengana muri nations unies E, uyivuza uburusiya n'ubushinwa bavuga bateka uburundi burikwiye ahubwo n'amahoro ya- ya- ya- yaragarutse nukuvuga ko mu vyerekeye vy'imigenderanire si bwonyene buriko urabona ko buriko burinjira muri ibi bihugu vyo muri aziya n'ahandi za indonesia kera abasona baja mu faransa ubu baza kwiga mu bushinwa Mu vyerekeye vy'akarere naho kutumvikana u rwanda nibaza ko ari ibintu byumvikana kurabona abantu bagize bahungabanije ubutegetsi bagize gusenyera ubutegetsi bari mu rwanda niyo bahungiye ibyo rero birumvikana ko nta muntu yo kubikira umwansi muheze ngo mukundane igihe iyo ngorane itaratorerwa umuti ibyo niko bimeze mu minsi iheze habaye imitahe yasohorewe abahoze ari abasirikare bakuru bakuru mu gico cyahoze cyitwa fabe bamwe barafungwa ikibazo ukibona gute nk'umusesanguzi burya hari ikintu umuntu yita muri politiki atante sosiyale ibi leta yagize by'umwitahe yo gufata abagandaguye nyene ico bari perezida ndadaye hari abarundi sinzi bari babirindiriye baguma bidoga ahubwo rero murarabana neza ko atari ikintu gica ki- kigwiza n'amajwi ku bari ku butegetsi uti kuki ugiye kuraba uvuze ngo warusha yaravuganiwe ko tuba twibagiye ko urupfu rwara rero rwatumye abantu bafata inkoho bakaja mu ishamba hanyuma ugiye kubiraba neza muri arusha nta kuntu urupfu rw'umukuru w'igihugu mu bisanzwe rwoja muri bwa butungane bunywanisha abantu n'ukuri bantunge tucumvikanire ko mekeyo ndadaye yapfuye hariho igisirikare gikora hariho ubutungane bukora hariho inzego ziwe zatembagajwe nta ntambara yariho bisigura yuko ntibigoye kumenya ababigize umukuru w'ibiro bikuru by'intwaramiheto yarazwe icegera ciwe yarazwe uwatwara jandarumeri yarazwe inama zabereye mu biro bikuru by'intwaramiheto abari bayirimwo barazwe uwo bagira bashyiraho nk'umukuru w'igihugu ngeze aracariho urumva ivyo ntibishobora kuba vyoja mu butungane bunywanisha uwo maze uti kuki babigize uyu munsi nivyo abarundi benshi bakunda bakunda kwibaza burya ugiye kura muri politike umuntu araraba agashira ku munzani uyu munsi mfise inguvu zingana iki ejo mfise zingana iki nibaza ko ababa bari ku butegetsi babonye inguvu bafise basanga uyu munsi ico gikorwa cokorwa nkumburiya bibiri na cumi bari kugikora bibiri n'umunani bari kugikora mubwo barabona yuko inguvu bari bafise ico gihe zitari bwabahe uburenganzira bwo kubikora babonye inguvu bafise uyu munsi bavuga bati turavye izo dufise ubu twobikora baca barabikora nuko politiki imeze si ivy'uburundi gusa eh, nuko bimeze padiri desire yamuremye murakoze kuri iyi gana muhaye ijwi ry'amerika murakoze cyane bwane roje
eroje tugushimire nawe kuri iyi nkuru waduteguriye aho waganiraga na padiri desire yamuremye asigura zimwe mu mvo zateye ingorane za politiki uburundi burimo muri iki gihe ndetse n'ingaruka zazo hamwe n'ubumubano hagati y'uburundi n'ibindi bihugu bituranye n'amashyirahamwe mpuzamakungu
amakuru twashikirije incamake amakuru twashikirije twabwiye ko mu gihugu ca Somalia abantu batanu bishwe abandi barenga icenda bagakomereka uyu munsi ku wa kane nyuma yaho ikibombe giturikiye iruhande iburiro buri hafi ingoro ya perezida ku murwa mukuru Mogadisho mu baguye hamwe n'abakomerekeye muri ico gitero harimo abajejwe umutekano hamwe na nyene ubwo buriro bwabereye ko ico gitero nyene ubwo buriro yabwiye ijwi rya Amerika ko ico kibombe caturikiye mu modoka yari ihagaritswe kw'ibarabara twabwiye kandi ko mu gihugu ca kenya ingingo yo guhagarariza akazi yafashwe n'abakozi bakora ku kibanza c'indege gikuru uyu munsi ku wa kane yabandanije ku munsi ugira kabiri yamara ikompanyi y'indege ikomeye y'igihugu ca kenya yatangaje ko ibikorwa vyayo vyasubiye kurangurwa nk'uko bisanzwe abakiri bato bari mu bikorwa basabwa n'igihugu hamwe n'abasirikare nibo bariko bararangura imirimo yo gusuzuma umutekano no kuraba uruja n'uruza rw'abantu inyuma yaho abakozi bakora ku kibanza c'indege cy'indege batanguriye kugira imyiyerekano hamwe no kugarariza akazi ejo ku munsi wa gatatu twabwiye kandi ko mu gihugu cya nigeria sentare uyu munsi ku wa gatatu yahaye umurwi w'igihugu ujejwe amatora itegeko ryo guha uburenganzira umugambwe utavuga rumwe na leta bwo gusuzuma ibikoresho n'inzandiko bijanye n'ayo matora yabaye mu kwezi guheze amatora yatsinzwe na perezida muhammadu buhari ngushimire cyane frederic nkundikije kuri aya makuru tugezeho nshimira kandi n'abadukurikiye muri iyi minota mirongo itatu yose ishize mbashimira byimazeyo kuba mwahisemo gukurikira radiyo yanyu ijwi ry'amerika ku buhanga bw'ibyuma hari keri nashwan yarafatanije na fasiri gebehu kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi ibi biganiro byari bihagarariwe na etienne karekezi nongere mbashimire kandi mbatumira mu bindi biganiro bya radiyo yanyu mukomeze kugira ibihe byiza aho muri hose kandi nifuriza abagore abategarugori abakenyezi ndetse n'abigeme abakobwa aho muri hose umwaka munsi mwiza wahariwe abari n'abategarugori